ni radio Ijwi y'Amerika ni radio Ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda Miriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkulikije mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM ijana kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha abarundi impunzi yo mu kampi ya Mahama ntiborohewe muri ayo makampi udafite ukora ubyuka wicara bitatu bituma n'izindi ndwara zica ziza mu mubiri vuba tuvuge uvashikangana aciye mfata indwara ya rheumatize ngeze hano ubuzima burabanza burananira kubera ibyo nafata ntabironka kuryama nabi kurya nabi imbeho
abo ni abarundi b'impunzi mu ikampi ya mahama mu rwanda perezida wa tanzania samia sahulu hasana yakuyeho ingingo yabuza imigambwe gutunganya amakoraniro ya politiki yari yafashwe n'uwo yasubiriye ubushikirizamanza buvuga ko ibiziga by'abagabo mirongo ibiri n'umunani bicishijwe amasaso yatowe mu buraruko bushira uburengero bwa burkina faso mu gisagara ca nuna umukinnyi w'umupira w'amaguru kirangiranwa ku isi hose Pele yashinguwe uyu munsi ku wa kabiri muri Brazil aya makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntihagire aho umuja amakuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa tanzania samia suluhu hasana yakuyeho ingingo yabuza imigambwe gukoresha amakoraniro ya politiki yari yafashwe n'uwo yasubiriye idonido ni inkuru ni mugenzi wacu eugene mukanguzi
perezida hasani yabivugiye mu ngoro ya leta kuri uyu wa kabiri mu nama yajyanye n'abayobozi b'amashyaka ya politiki uwo yasimbuye nyakwigendera john magufuli yari yaciye mitingi z'amashyaka mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu nyuma y'umwaka umwe agiye ku butegetsi avuga ko bishobora kuvamo urugomo perezida hasani yagize ati inshingano zacu ni ukubarinda mugakora za mitingi mu mutuzo mukazirangiza neza kandi mugataha amahoro inshingano zanyu nk'ishyaka rya politiki ni ugukurikiza amategeko uko ari reka dukore politiki y'abantu bakuru reka dukore politiki twubaka tudasenya kuva agiye ku butegetsi nyuma y'urupfu rwa john magufuli yasimbuye mu bihumbi makumyabiri na rimwe hasani yateye intambwe zitandukanye n'ingamba za magufuli zabonekaga nk'izibasira abanyepolitiki batavugaga rumwe nawe benson singo yungirije umunyamabanga w'ishyaka riharanira demokarasi n'iterambere cadema yagize ati nta birori turimo kubera ibi kuko ni uburenganzira bwacu twaradindijwe mu bijyanye no gukora ibyo dushinzwe nk'amashyaka ya politiki mu burenganzira duhabwa n'amategeko singo yakomeje agira ati dukeneye kujya hamwe nk'abanyatanzaniya tugaha ingufu abayobozi bacu barahirira gushyiraho amategeko no kuyarinda kandi bagomba kuyakurikiza bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko intambwe perezida yateye igomba kuba inkingi ya demokarasi mu gihugu mu magambo yagiye ageza ku banyatanzaniya perezida hasani yagiye agusha ku bibazo by'ingenzi bigira ingaruka ku banyatanzaniya by'umwihariko demokarasi azamura icyizere cy'impinduka urakoze jeni muri burkina faso ubushikizamanza bwatangaje ko ibiziga by'abagabo mirongo ibiri n'umunani bicishijwe insoro byatowe muri aruko bushira uburengero bw'igihugu mu gisara ca nuna ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu jeni mukanguzi iperereza ryaratangijwe kuri ubwo bwicanyi bwamenyekanye ku itariki ya mirongo itatu n'iya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi gushize nk'uko abashinjacyaha babivuze mu itangazo cyakora nta bindi bisobanuro batanze ku baba baragabye ibyo bitero cyangwa icyaba cyarabibateye iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa afurika gihanganye n'urugomo rw'inyeshyamba z'abajihadiste rwakwirakwiriye ruturutse mu gihugu bituranye cya mali muri iyi myaka icumi yose ishize abantu ibihumbi barishwe mu karere kose kandi miliyoni nyinshi bateshejwe ingo zabo umuryango wa sosiyete sivile ya burkina cis wamaganiye ibyo bitero by'inuna ku basivili bafite imbunda bitwara nk'abari mu itsinda ry'abakorerabushake barinda umutekano w'igihugu vdp itsinda rihabwa amafaranga n'imyitozo na guverinoma kugira ngo rifashe kurwanya inyeshyamba
tugushimire jeni mu bwongereza abakora mu bijyanye na za gari ya moshi batanguye umwaka bahagaritse akazi igihe cy'indwi yose ibyo byatumye rero miliyoni n'imiliyoni z'abakozi batabona uko basubira ku mirimo yabo ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu jeni mukanguzi imyigaragambyo idasiba mu bakozi ba gari ya moshi yagize ingaruka muri aya mezi ashize ni mu gihe abaforomo abakozi bo ku bibuga by'indege abatwara abarwayi n'abakozi bo ku maposita nabo binjiye mu myigaragambyo basaba kongererwa umushahara kugira ngo babashe kubona imibereho mu gihe ibiciro byazamutse byitezwe ko abakozi bazakora imyigaragambyo i scotland mu cyumweru gitaha urwego rushinzwe ibijyanye na gari ya moshi rwavuze ko serivisi zizagabanuka kugera ku cyumweru tariki umunani y'uku kwezi kwa mbere rwongeyeho ko gari ya moshi zizaba zipakiye kandi ko bishoboka ko zizajya zihaguruka zitinze kandi zigahagarara kare ikindi urwo rwego rwavuze ni uko hamwe na hamwe nta serivisi zizatangwa guverinoma yavuze ko itabasha kongera umushahara w'abakozi ba leta ngo ibijyanishe n'izamuka ry'ibiciro iperereza riherutse gukorwa n'umuryango ugav ryasohotse mu kwezi gushize kwa cumi n'abiri ryagaragaje ko bibiri bya gatatu by'abongereza bashyigikiye imyigaragambyo y'abaforomo abenshi mu babajijwe muri iryo perereza bavuze ko guverinoma ariyo ahanini ikwiye kwamaganwa kandi ko minisitiri w'intebe rishi sunak ashobora kuzahura n'ingaruka zikomeye igihe guhagarika akazi byaba mu mwaka wose wa bibiri makumyabiri na gatatu guverinoma yatumije abayobozi b'urugaga rw'abakozi kugira ngo basubire ku meza y'ibiganiro ibona neza ko imyigaragambyo irimo kugira ingaruka zikomeye ku bucuruzi bukeneye za gari ya moshi mu mijyi itandukanye urakoze jeni ubushinwa bwiyamirije imigambi mishasha yashizweho n'ibihugu bimwe bimwe kuri covid cumi n'icyenda isaba abagira ingendo b'abashinwa kwipimisha ubushinwa buvuga ko iyo migambi idafatiye ku bumenyi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu jeni mukankusi ibigo bya amerika bishinzwe kugenzura no gukumira indwara byatangaje mu cyumweru gishize ko abagenzi bakoresha indege bava mu bushinwa bazajya babanza kugaragaza ko bipimishije kandi badafite covid cumi n'icyenda cyangwa bakerekana ibimenyetso by'uko bayikize mbere y'uko bemererwa kurira indege ubwongereza ubufaransa canada korea y'epfo esipanye na katari biri mu itsinda ry'ibihugu byatangaje ibisabwa nk'ibyo ku bagenzi bava mu bushinwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa mao ning yabwiye abanyamakuru ko ubushinwa bushobora nabwo gushyiraho ingamba zo kwihimura ubwandu bwa covid cumi n'icyenda bwongeye kwiyongera mu bushinwa mu gihe izindi za guverinoma zashyize amakosa kuri iki gihugu ku kuba kitaravugiye ku mugaragaro ibijyanye n'imibare y'abantu banduye abategetsi mu muryango w'ubumwe bw'uburayi byitezwe ko bahura bakaganira ku buryo bwo guhuriza hamwe ingamba za covid cumi n'icyenda ku gihugu cy'ubushinwa
turagushimiye jeni mukankusi kuri aya makuru yose udushikirije twabwira kandi ko aya makuru yose agezweho hirya no hino ku isi mushobora kuyasanga kuri aderesi ikurikira wesitatu wa kaburungu radiyo yacu vewa kaburungu com aderesi yacu youtube instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya rero turarekeza mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru tuyahari mu rwanda aho impunzi z'abarundi bageze mu zabukuru baba mu ikampi ya mahama mu karere ka kirehe basaba gufashwa mu buryo bukwiye kuko batakibasha kuja kurondera ukuntu babaho hanze ikampi ni inkuru ya mugenzi wacu Thierry Yves ndashimiye
iyo ugezerera aho uhungira umuntu ahunga nta manyama agira nta n'ijambo aba afise uronse akazu bita burende kamwe bazingazinga ugira ati nda imana iramfashije ubwo ijwi rya amerika ryagendera abatama n'abatamakazi bageze mu zabukuru baba mu ikambi ya mahama batwiganiye ubuzima babayemwo butameze neza bwo guhunga bakuze bagata ibyabo guhunga wowe uri umuntu mukuru ni ukuvuga birababaza birababaza kuko twarataye akazi hanyuma twari tugize aho tuba ariko ukaba ukuze uri mukuru ukaguma hamwe udafite ikora ubyuka wicara bitatu bituma n'izindi ndwara zica ziza mu mubiri ubu batuvuge ufashika ngana aciye mfata indwara ya romatizme twashyize ngaha benshi turarwara dutekereza n'ibyo twasize iwacu twarageze ngaha turamererwa nabi turihangana baraturemesha kugeza n'igihe twegera n'abandi tukajya twegerana tukaganira b'abatama n'abatamakazi kugira turemeshe ngeze hano ubuzima burabanza burananira kubera ibyo nafata ntabironka kuryama nabi kurya nabi imbeho abo bageze mu zabukuru baba mu ikambi ya mahama bavuga ko bafise ubukene na cane cane ko badashoboye kuja kurondera imibereho hanze y'ikambi nk'uko abandi bakibasha basanzwe babikora basigura ko bakenera ibintu vyo kunywa birimwo amata canke ubuyi n'ibindi ntibashobore kubironka bagasaba ko bokwitabwaho mu buryo bushobotse kugira ngo bashobore kuramira amagara yabo turafise imbogamizi abasaza bageze mu zabukuru aho ngeze n'abansumba ntibagira icyo baryamaho ntibagira icyo bipfuka ni vyinshi benshi baragwara amadiyabete bararwara imivuduko barabura ikintu kibafasha turagwara amayesitoma tubura ikidufasha wahora afata agakombe k'amatara kabura niyo bagize baraje tubaje kuha ba basaza ka gakoma baduha ifu ya gahunga hari ubwo baduha ikiro kimwe ariko tubishima imana ko nabo ntavyo bafise tubayeho mu buzima bubi rero mu mu nkambi jewe mfise mirongo indwi n'umunani urabona ko mu myaka umuntu aba afite iyo ashaje ntajya gupagasa ntajya kugira gute ni umuntu abasa nyine na aba ari umuntu ateze amaboko ikindi kibazo berekana ni uko hafashwa abagejeje ku myaka mirongo itandatu n'itanu kuduga mu gihe abafise imyaka guhera kuri mirongo ine n'itanu kugeza kuri mirongo itandatu n'ine harimo abatabasha kuronka utuzi bakavuga ko bibagora kubaho aho hari n'abisanga bari mu mugwi wa gatatu w'abifise ntawe baha akazi umaze kurenza imyaka mirongo ine n'itanu nta muntu bavuga ngo hari umushinga uzokorera kare twatangwa ku myaka mirongo itandatu ubu bageze ku mirongo itandatu n'umunani n'icenda ubwo urumva bari munsi twarahebye ni hahandi uca usanga umuntu arwara indwara zimwe bita malnutrition iyo umuntu ashaje agirwa n'akerera birumvikana icyo twobatuma namwe umwana inzu imwunzana imana yabatuzaniye imwabaye ijwi ryacu natwe turabatumye mugende muvugire abasaza barundi abakongomani turi hano ko dufise imbogamizi z'ubukene abana bacu bari mu cyiciro cya gatatu iyo garama turonka ntidusabikanya ngo dukwirwe umuryango wa gikristo Prison Fellowship Rwanda ukorera mu ikambi ya Mahama mu by'ukora harimo gufasha abafise intege nke wemeza ko bageze mu za bukuru baba mu ikambi bahura n'ingorane zirimo kuba ibiribwa bitangwa mu makambi abenshi badashobora kubijya hakiyongera ko kuba badashobora bashobora no kuja gukorera hanze bashakisha imibereho byiringiro epafrodite ahagarariye prison fellowship mu nkambi ya mahama iyo ugeze ku basaza n'abakecuru usanga nabo bahura n'ibibazo bitandukanye byaba iby'intege nke urabona inkambi dutuyemo ni nini ushobora gusanga bahura n'imbogamizi zo kugera ahatangirwa serivisi hiyongeraho n'ibindi bintu bijyanye n'imibereho ugasanga nk'ibijyanye n'ibiribwa bitangwa hano abasaza babishoboye ni bake izo ni imbogamizi navuga ayo matsinda ahura nabyo ariko ntitwanirengagiza nyine ubukene kuko abasaza bari mu cyiciro kidakora bari mu cyiciro cy'abanyantege nke ntiyajya gusaba akazi ku ishansiye ngo bakamuhe ntabwo yajya gukorera umuntu ngo amuhingire amuhereze akazi icyo dukora cyane cyane kurusha ibindi ni ukubakorera ubuvugizi ijwi rya amerika ryavuganye kandi n'abaserukira ubushikiranganji bujejwe gutanga ubufasha ku mpunzi minema vuga neza andre umuyobozi w'ikambi ya mahama muri minema yatwishuye ko batirengagije abageze mu zabukuru uh, tugira uburyo bwo kubafasha busanzwe uh, kuko n'abantu baba batagikora bageze mu myaka y'izabukuru hano twe mu nkambi uwo twita umusaza ni umuntu wese urengeje imyaka mirongo itandatu n'itanu kuko batagikora rero hari serivisi uh, twakwita nk'aho ari serivisi zidasanzwe hari ibyo bagenerwa kugira ngo babashe kubaho abenshi hari igihe usanga atakirya ibiryo abandi bantu bashobora rero tugira serivisi zishinzwe kubafasha haba kwa muganga haba n'abafatanyabikorwa dufatanya akenshi iyo igikoma batakibonye ni uko baba bakivunja mu mafaranga nibwira ko harimo abantu ahubwo bashaka kukijyamo ku ngufu batarakwiza imyaka ku bijyanye n'imyaka y'abemerewe gufashwa nk'abageze mu za bukuru ubwo bushikiranganji busigura ko uwuri munsi y'imyaka mirongo itandatu n'itanu afashwa mu gihe afise ikibazo kidasanzwe nko kuba abaganga berekanye ko afise ubugwayi kanaka abandi nabo bakagerageza kwironderera ikibabeshaho nk'abandi bose naho biri uko abageze mu za bukuru barashima cyane uko bakiriwe mu Rwanda na cyane cyane mu ikambi babayemwo basigura ko bizeye ko n'ibyo bibazo bikihari bizotorerwa umuti ikambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe mu ntara y'ubuseruko bw'u Rwanda ibamwe impunzi z'abarundi n'abakongomani zirenga ibihumbi mirongo itanu n'umunani dukurikije ibitigiri bitangwa na HCR n'ubushikiranganji bwita ku mpunzi abageze mu zabukuru guhera ku myaka mirongo itandatu bangana n'ibihumbi bibiri na cumi na batatu Thierry Ndayishimiye mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe intara y'ubuseruko bw'u Rwanda ku bw'ijwi ry'Amerika
ijwi rya amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
muriko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'amerika muri brezil pele umukinnyi kirangiranwa ku isi umupira w'amaguru yashinguranywe iteka uno munsi mu gisagara ca santos mu gihugu ciwe c'amavukiro ca brezil yitavye umuremyi mu ndwi iheze ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda y'uku kwezi kwa cumi na kabiri pele yamenyekanye ku rwego mpuzamakungu yatabarutse amaze kugera mu zabukuru kuko yari afise imyaka mirongo inani n'ibiri yishwe na kanseri y'amagara y'amara mugenzi wacu tim ishimwe atubwire ibindi kuri pele yamenyekanye cyane ku izina rya pele ariko amazina ye bwite ni edison alantes de nascimento ubunararibonye bwe mu mupira w'amaguru bwatumye aba icyamamare ku isi yose ndetse izina rya pele ryorohera buri wese kurihuza n'umupira w'amaguru Pele yavukiye muri Brazil ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine kuva ejo kuwa mbere kugeza uyu munsi kuwa kabiri abakunzi b'umupira w'amaguru muri Brazil barasimburana kuri stade ya Santos stade bivugwa ko ariyo ya mbere Pele yatangiye kwerekaniraho ibitangaza byatumye izina rye riba nk'ikirango mu mupira w'amaguru kugezaho uyu munsi kuvuga izina Pele bicyumvikana nk'inkuru ikomeye ubwo abantu bajyaga kumuha icyubahiro cye cya nyuma mbere y'uko ashyingurwa uyu munsi ushobora kumva ufite amatsiko yo kumva hari umuntu waba uzi neza pere cyangwa bakinanye akatubwira neza pere uwo ari we n'icyo amwibukiraho reka twumve bob smith nawe ugaragara nk'ugeze mu zabukuru wakinanye na pere mu gihe cyabo n'icyo amwibukiraho um, and the first what i remember of him is that he was just so kind to everybody he had no big ego there was no like you know he's better than icyo mwibukiraho ni uko yari umuntu mwiza ku bantu bose nta kibazo yagiraga nta kintu cyo kwirarira yagiraga ngo yumve ko aruta abantu bose yari umukinnyi mwiza kandi yatwitagaho twese nka bagenzi be ntabwo yari ikirangirire gusa we na carlos alberto cyangwa uwitwa frank bari bafite utuntu twihariye pere yari umuntu mwiza ku bantu bose ibyo rero biri mu byantangaje ukuntu yari umuntu wicisha bugufi ikindi ni uko nta na rimwe yakinaga umupira ngo awerekeze aho wowe utekereza igihe cyose yaragushukaga umupira akawohereza mu cyerekezo gitandukanye n'icyo wowe wibwiraga icyo ni ikintu gishobora gukora ikinyuranyo namwigiyeho kandi byaramfashije narabimukundiraga cyane iyo natekerezaga ibitandukanye n'ibyo agiye gukora pere yarasekaga nanjye ngaseka ariko urabizi icyo kwigira ku muntu ukurusha bivuze ikindi nanone gitangaje ni ukuntu yashukaga abandi bakinnyi ko ari gukina nyamara umupira yawufunze gusa ari kunyeganyeza umubiri we icyo gihe abakinnyi barazaga bakagwirirana kandi mu by'ukuri umupira utari no kunyeganyega bobi smith we ni umunyamerika ikindi yavuze kuri pere ni uko aho umupira w'amaguru ugeze muri amerika nta gushidikanya ko byaba ari uruhare rwa pere smith yavuze ko igihe pere yazaga gukina i new york hano muri amerika byatumye umupira w'amaguru ugira ubuzima gatozi byatumye abantu batangira kugira inyota yo kureba umupira w'amaguru yumvikanisha ko kuba pere yaraje gukina hano muri amerika byagize umumaro ukomeye kuko iyo ataza umupira w'amaguru uba uri inyuma y'aho uri uyu munsi imyaka itabarika ejo kuwa mbere perezida wa fifa gianni infantino yasabye amashyirahamwe y'umupira w'amaguru yo mu bihugu byo hirya no hino ku isi kwitirira pere stade byibuze imwe muri ibyo bihugu infantino yavuze ibi ubwo yari santos muri brazil aho yagiye mu muhango wo guherekeza pere umujyi pere yari atuyemo kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatandatu abandi bantu bakomeye bitabiriye umuhango wo guherekeza pele ni perezida louis inacio lula da silva wa brazil hari imbere gato y'uko umurambo wa pele utambagizwa mu mihanda yo mu mujyi wa santos kugira ngo abantu bamusezereho abandi bakinnyi bamenyekanye cyane mu mupira w'amaguru wo muri brazil bari mu muhango wo guherekeza pele ni zi roberto wanafashije kugeza umurambo wa pele muri stade ejo kuwa mbere aho abantu bazaga kumusezeraho undi ni moro silva na clodoalido tavers abandi bakinnyi bagezweho muri iki gihe bunamiye pere mu butumwa bwabo bacishije ku rubuga rwa instagram ni lionel messi uherutse gutwara igikombe cy'isi na kilian mbappe ukinira ikipe ya paris saint germain yo mu bufaransa pere atabarutse ariwe mukinnyi wanditse amateka y'ibihe byose haba mu gihugu cye no ku rwego mpuzamahanga aho kugeza ubu ariwe wazaga ku isonga mu gutwara igikombe cy'isi inshuro eshatu zose icya mbere yagitwaye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'umunani ikindi agitwara mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kabiri no mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi ijwi ry'amerika n'abakunzi ba ruhago muri rusange tumwifurije kugira iruhuko ridashira
turagushimiye timu tukivuga kandi kuri pere umugenzi wacu fidele ntiyongabo yavuganye na jeremy manirakiza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi avuga iragi pere asigiye isi yose iragi rya mbere ryasize umukinnyi edison arantese donacimento ariwe bita pere ubwa mbere na mbere n'iragi ry'umupira w'amaguru kuko urumva yakina umupira w'amaguru kugira ngo usige iragi y'umupira w'amaguru ni uko uba wawugizemo uruhara runini pere rero yabaye umukinnyi rurangiranwa ngira ngo uwovuga yuko ariwe mukinnyi wa mbere ku isi ntiyoba yihenze kuko mu mateka niwe mukinnyi wenyine ku isi amaze gutwara ibikombe by'isi bitatu bibiri yabitwaye ikurikiranya hanyuma ikindi agitwara muri igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi ibindi umuntu yoca amwibukira ko nibyo yakize hambavu umupira w'amaguru kumbura bikikije ku mupira w'amaguru nyine mu gufasha abandi no guteza imbere imibereho y'abantu kuko burya umupira w'amaguru urahuza umupira w'amaguru ku kibuga ni kimwe ariko urasubira ukaja no mu bundi buzima bwa minsi yose ni umuntu kandi abantu bavuga ko yari umuntu afise igikundiro aho ari hose ari kumwe n'abantu bakomakomeye yarahuye n'abantu b'ibihanganga baba abanyepolitike baba ba- bo mu vyerekeye inkino nyene ku isi yahuye n'abantu bakomakomeye nka bose tuzi ku isi ariko abantu bakavuga ko yagumye yifata runtu yicisha bugufi ico n'ikintu naco nyene abantu bazomwibukirako egome kuko uh, mbere woshaka ugafata no muri afurika uretse n'abarongoye umupira w'amaguru abarongoye umupira w'amaguru ku isi hoho uh, n'ibisanzwe bagumye babonana baguma bamutumira mu bikorwa bikomeye mu nkino zikomeye ariko urazi nko muri afurika nibyo ntitwamubonye ariko arakina kumbure twari bato cyane bamwe ntitwari bwabeho mugabo turabona ibyo yakoze mu mupira w'amaguru biranditswe amasanamu araboneka ariko hambavu yaho uh, nko muri afurika yarazananywe n'umugwi wiwe wiwe akatari gake muri afurika gukina umugwi wa santos wo muri brezil aha hari na cyane cyane muri cya gihe cy'ibihugu vya afurika vyariko birondera kwikukira canke biruka kwikukira umugwi wiwe uragenda gukina muri algerie aha hafi muri repubulika demokratike ya congo muri senegal muri nigeria aho muri nigeria hoho o, baravuga yuko hariyo n'ingwano ariko pele yasavye yuko hoba seselo feu barayubahiriza inkino zikinwa atangwano ririho urumva yarakiri akiri muto kandi bakavuga yuko ari we yoba yaratuma cyane baza gukina muri afurika abandanije rero nk'uko nawe wari ubivuze yaragumye abonana n'abategetsi batandukanye bavuga n'ibindi by'ukuntu abantu babaho batera imbere bumvikana hama no guteza imbere umupira w'amaguru hari ikindi nashaka ndababaze umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa gianni infantino yashikirije icyiyumviro cy'uko ibihugu byo ku isi byo kwita izina n'ibimburimburi nk'ikibuga kimwe mu bibuga by'umupira w'amaguru bifise bakabyita izina rya pere icyo cyiyumviro mukibona gute nk'aho mu burundi muriko murubaka nk'ikibuga cy'umupira w'amaguru mubona ko ari icyiyumviro cyiza Ega ni icyumviro cyiza urumva urongoye FIFA yavuze uko ni uko agomba yuko izina ryiwe ritibagirwa kuko burya ikibuga kiributsa umuntu ashobora kuza aravuga umuntu mugabo nk'ikibuga cyitiriwe Pele abantu bakazogikinako n'umwana n'abana bazoza mu myaka izoza bazovuga bati e, ni kuki iki kibuga cyitiriwe Pele hanyuma ubwo bace bamwibuka uvuze mu Burundi ego siko turibubaka igihuga mugabo ikibuga cyitwa Stade Intwari ariko so bi- mu burundi hazoguma hubakwa ibibuga byinshi kumbura abafise uburenganzira abajejwe kwita amazina ibibuga nibaza mu myaka iri imbere bibaye nko- nk'ico cifuzo ca ca perezida wa fifa vyoba ari vyiza cane ariko urumva nta vyinshi nobivuga ko jewe muri uyu mwanya nk'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru kuko ibibuga abavyubaka ababirongoye nibo bavyita amazina ariko ni icyumviro ciza cane co kugira ngo eh, izina ryiwe rizokwame ryibukwa ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze ego nanje ndabashimiye murakoze Eh, turagushimiye nawe fidele aha muri leta zunze ubumwe z'amerika mu kanya abashinga amateka barakoraniye ku ngoro yabo eh, capital kugira ngo batore umukuru w'inama nshingamateka ni amatora ahambaye cyane rwose kuko gushika ubu amakuru ariko aratangazwa uwo umuntu yari yitezwe umutetsi eh, umushinga- yari yitezwe ko atorwa muri ico kibanza yitwa Kevin Ma- McCarthy ariko ibintu bisa n'ibitoroshe kuko hariho abashingamateka bo mu mugambwe wiwe wa repubulika bari hagati ya batanu na cumi bavuga ko batamushigikiye hari ibintu byinshi basabye eh, amakuru atangazwa avuga ko byinshi yavyemeye ariko hariho ibindi bagihagaze ko ayo n'amatora ahambaye cyane rwose rero nk'uko mubizi mu bibanza by'abashingamateka harimo amajana ane na mirongo itatu na batanu ah, abademokarate bafise amajana abiri na cumi na bitatu mu gihe abarepubulika bafise amajana abiri na mirongo ibiri na babiri urumva rero ko eh, ayo matora n'amatora ahambaye cyane rwose ubu barakoraniye mu ngoro bariko baratora mu kanya baratangura gutora ariko ni ibintu bitoroshe ayo makuru rero turayabageza ko aho tuyaronkera n'amatora akomeye cyane rwose kuko bwoba bwabaye bwa mbere ah, canke bishika gake ko umushingamateka adashigikirwa bimwe biboneka hariho abari bafise amajwi make make ariko kenshi na kenshi baratorwa n'abo mugambwe wabo eka n'abo mu wundi mugambwe na- nabo nyene bakamutora ayo n'amatora rero tukaba tubashikiriza mu makuru yacu ari imbere mu kurindira ariko ndabona tugifise n'akanya gatoyi nk'uko twabivuze umwaka waratanguye ah, abantu barifurizanya mwaka mushasha muhire n'ubu natwe turabandanya kwigirana namwe reka tubahe ah, akaririmbo kamwe kavuga ati ubandanye wizera don't stop believing
Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised right here in Houston. He took the midnight train going anywhere. Near. A singer in a smoking room. I smell of wine and cheap perfume. Oh, a smile they can share the night. It goes on and on and on. Come on. Strangers waiting. Walking down the boulevard, their shadows searching through the night. Streetlights, people, living just to find emotion, hiding somewhere in the night. Working hard to get my fill. Everybody wants a career. Had anything to roll the dice. Just one more time. Some will win, some will lose. Some are gonna sing my blues. Well, I believe never ends. It goes on and on and on. Come on, do it. Strangers waiting, looking all above their
inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri saha turabashimiye cyane rwose turashimiye kandi na enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye na aloyiza yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye kandi turabararitse mu bandanye mwumviriza iradiyo ijwi ry'amerika muri uyu mwaka dutanguye muze mu bandanye muri benshi kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese